Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hamma sa'a sadiitti meetir baandii 22 25 31 irratti Waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attamooltan. Kibxata caamsaa kudha saddeet bara kuma lamaaf digdamii tokko keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Godina Wallaggaa Lixaatti itti gaafataman waajjira geejjiba godinichaa obbo Waggaarii Qajeelaa hidhattootaan ajjeefaman jechuun bulchaan godinichaa beeksisan. Ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa ibsa kaleessa baaseen gargaarsa namoomaa Tigraayin dhaqqabsiisuuf rakkoon haala mijeessuu furmaata argatee jira jechuudhaan kan rakkoo ta'e hanqina gargaarsaa ta'uu dubbate. Mootummaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin akka marii araaraa dubbatu gaaffilee biyyoota waahilootaan dhiyaate kan hin fudhanne ta'uu beeksisee jira. Hoogganaan jaarmaya nyaata addunyaa akka tokkummaa mootummootaa yeroo Tigraay keessatti namoonni beelaan du'aa jiranitti. Yeroo caasaaleen fayyaa manca'aniif yakki humnaan gudeeddii hammaatee jiru kanatti haalli naannoo sanaa suukanneessaadha jedhan. Marti nuu gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin feena. Piroodiyuusariin tamsaasaa har'aaf Nugusuu Taammaree miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikistii Gammee oduuf gara bafiqaaduutti isin dabarsa.
Ashamaa akkam ooltanii amma oduu sin dhageessifna oduu har'aa wajjiniin an bafqaaduma rodaati. Hoogganaan jaarmiyaa nyaata addunyaa kan mootummoota gamtoomanii yeroo Tigraay keessatti namoonni beelaan du'aa jiranitti yeroo caasaaleen fayyaa manca'anii fi yakki humnaan gudeeduu hammaatee jiru kanatti haalli naannoo sanaa suukanneessaadha jechuu isaanii maddi oduu ajaansi Firaansi gabaasee jira. Gabaasa guutuu jaalladheetu dhiyeessa.
barreessaa dureen jaarmiyaa fayyaa addunyaa dr teedros adhaanoom ibsa tuuta oduuf kennaniin haalli tigraay keessaa hamaa baay'ee suukanneessaadha jedhan muummichi ministeera itiyoophiyaa abiyyi ahmed tplf mooraa waraanaa federaalaa irratti haleellaa banee himata jedhuun baatii sadaasa darbee waraana isaanii gara tigraayitti erganii gara dhuma baatii sanaa immoo waraanni biyyattii maqalee ennaa seenu kan badhaasa noobel argatan dr abiyyi ahmed injifannoo labsan garuu wal waraansitti fufee baatii ja'a kan lakkoofsise yoo ta'u himannaan fixiinsaa fi humnaan gudeeddii waraana itiyoophiyaa fi eertiraan akka gaggeeffamu ibsamee jira namoota addaanituun baasiin ajjeechaan gaggeeffamuu fi hookkarri saalaa walitti bu'iinsa keessatti babal'achuu kabalaaleffatan dr tedros adhaanoom humnaan gudeeddiin to'annaan ala ta'eera addunyaa irratti iddoo kamittuu heddumina haganaan humnaan gudeeddiin akkasii raawwatame jedhe hin yaaduu jedhan dr tedros akka jedhanitti uummata miliyoona shan ta'an kan tigraay keessaa yeroo ammaa gargaarsa dhala namaa keessumaa gargaarsa nyaataa barbaadaa jiru jedhanii namoonni baay'een sababaa beelaan du'aa akka jiran akkasumas hanqinni nyaataa hamaa fi salphaan babal'ataa jira jedhaniiru. kana malees uummanni kuma dhibba hedduun manaaf qe'ee ofii irraa godaanuun kanneen kuma jaatamii jaha caalan gara sudaanitti dhiyeessan jedhan haaluma kana keessatti dhaabbatoota tajaajila fayyaa kan ilaaleen saamiinsaa fi mancaasuun akka turee fi irra hedduun isaanii yeroo ammaa hojjetaa kan hin jirre ta'uu dubbatan dr tedros haala dhukkuba covid-19 kan tigraay keessaa akka gaafataman qondaalli jaarmiyaa fayyaa addunyaa dr tedros. dhukkubicha to'achuuf tajaajilli kennamaa hin jiru ija rakkoo yeroo ammaa tigraay keessa jiruun waa'een dhukkuba covid-19 dhimma ilaalcha duraa argachuu qabu mitii jedhan sababiin isaas rakkoo haala akkaan hatattamaa deebii argachuu qabu hojjetoonni gargaarsa dhala namaa tigraay keessatti gargaarsa raabsuu akka danda'aniif gama hundumaan banamuu akka qabu dubbatan.
Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa ibsa kaleessa baaseen gargaarsa namoomaa tigraayin qaqqabsiisuu fi Rakkoon haala mijeessuu furmaata argatee jira jechuudhaan kan rakkoo ta'ee tures hanqina gargaarsaa ta'uu isaa dubbateera. Mootummaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF wajjin akka marii araaraa irratti dubbatu gaaffilee biyyoottan waahiloottan Itiyoophiyaa irraa dhiyaate kan hin fudhanne ta'uus beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken loltoonni Eertiraa fi humni naannoo Amaaraa akka Tigraay keessaa bahan. kan jabeessanii gaafatanii yoo ta'u ibsa gidduu kana baasaniin humni waraanaa akka gargaarsi naannoo Tigraay garii hin qaqqabne danquun isaa mirkanaa'ee jira jedhaniiru. Dhimma kanarratti dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbisuun kan Iskindir Fireew gabaase tuujubeetu dhiyeessa.
Ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa kaleessa galgala ibsa baaseen biyyoota michoota jechuun ibseef mootummaa Itiyoophiyaa gidduu adda addummaan jiru sirriitti kan itti mul'ate ture. Ministirichi ibsa isaa keessatti keessuma haala naannoo Tigraay ilaalchisee biyyoonni michoonni haala isaan deemsisaa jiran jedhe cimsee balaaleffate. Itoophiyaa irra dhiibbaan barbaachifne kaa'uuf duula geggeeffame jechuunis mormee jira. Itoophiyaan rakkoo ishee kan yeroo ammaa keessaa akka baatuuf deggeruuf illee fedhii dhugaa agarsiisaa hin jiran jechuudhaan illee eeree jira. Michoota kan ittiin jedhe maqaa kan hin dhahin ibsi ministirii dhimma alaa kun ibsa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan kennanitti aansee kan dhufedha. Ministirichi Antoonii Bilinkan ibsa isaanii torban kanaa keessatti haalli naannoo Tigraay ammas yaaddessaa ta'etti fufee jira jechuun tuqaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaas humnoonni naannoo Amaaraa gamasii haa ba'an jechuun Yuunaayitid Isteetsiif michoota kabiroodhaan gaaffiin ka'u dhimma keessoo Itoophiyaa gidduu seenuu akka ta'e ministeerichiif mootummaan federaalaa ibsaa turan. Ibsin ammaa kunis ejjennoodhuma kana ifa kan godhu ta'uu dubbii himaan ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsaniiru.
በአንዳንድ ወገኖች ኢትዮጵያን ለመርዳት ከመጣር ይልቅ አፍራሽነት እና የፈጠራ ወሬ የማይሆን ትንቢት michoota hanga tokkoon Itoophiyaa gargaaruuf qooda yaalii gochuu yaada diiggaaf oduu uumamee dubbatamuuf raajiin taanetu baay'ata. Milishaa Amaaraa isa jedhu yoo laalte milishaan Amaaraa eenyu? Lammii Itoophiyaa miti? Lammiin Itoophiyaa attamiin Itoophiyaa keessaa bahaadha gaaffiin jiru. Milishaan Tigraayis lammii Itoophiyaati. Attamiin Itoophiyaa keessaa baha? Kun biyya isaa keessatti akka ta'u kan hin feene qaamni tokko biyya kabroo keessatti na raawwatu waan galeef nutti fakkaatee ture. Kun waan hiikan qabaanne. ibsi kunis isuma kana ibsuudhaaf ba'e jedhan ibsi ministirii dhimma alaatiin ba'e kun lola dhaabiinsi mariin biyyoolessaa akka jiraatu ka jedhuun waamicha dhiyaataa jiru laalchisee deebii kenne qaba tplf qaama adeemsa marii kanaa akka ta'uuf dhiibbaan michootaan ta'u garuu fudhataman qabu jedha ibsichi adeemsi dhiittaa mirga namaa tigraay keessatti raawwatame jedhame qulqulleessuus qaamotee adda addaan itti fufee jira jechuudhaan ibsi kun beeksiseera.
Haroo xaanaa irratti biqilee kan ture aramaa imbocci jedhamee beekamu balleessuudhaaf tarkaanfii fudhatameen harka 85 balleessuun akka danda'ame odeeffannoon waajjira eegumsaa fi misoomsa haroo xaanaatii fi lagoottan biraa irraa ba'ee ibseera. Itti gaafatamaan waajjirichaa Dr. Ayyaalloo Kindee aramaa fi balleessuudhaa fi rakkinni baajataa akka isaan mudate himanii Ittuu ganni as deemaa jiru hin qaqqabin duulli aramaa kana balleessuun hin xumuramu taanaan aramichi deebi'ee biqiluunsaa akka hin oolle ibsanii gargaartotaa fi waamicha godhaniiru. Aramaa imbooci balleessuudhaa fi birrii miiliyoona dhibba sadii barbaachisa jedhamee kan karoorfame yommuu ta'u, amma ammaatti mootummaan federaalaa birrii miiliyoonii afurtama kennuu isaa kan ibsan Dr. Ayyaaloon mootummaan naannoo Amaaraa amma ammaatti akka gargaarsa hin goone ibsuun isaanii caqasameera. Afrikaan kibbaa talaalii COVID-19 kan marsaa lammaffaa namootaan umuriin isaanii waggaa jaatamaa ol ta'ee fi wixata kaleessaa kennuu jalqabdeetti. Ministeerri Fayyaa Afrikaa Kibbaa Dr. Ziyoeli Makeezi akka jedhanitti biyyi isaanii amma dhuma ji'a kanaatti talaalli Faayizer jedhamu namootaan miiliyoonii tokkoo fi tuqaa sadii kennuudhaaf karoorfachuu ishee ibsaniiru. Akka ministeerichi dabalanii jedhanitti ji'a adoolessaa keessa namootaan waggaa afurtamaa ol ta'anii fi talaalliin hin jalqabamu. ji'a sadaasaa keessa immoo waggaa 18 ol warra ta'anii fi kennuudhaaf karoorfameera jedhaniiru. Afrikaan kibbaa amma guraan dhala 2022tti namootaan miiliyoonii 40 ta'an talaaluudhaaf akka karoorfattee beekameera. Kun sagalee Ameerikaati. Lolli humnoota Palestaayinii fi Israa'el gidduutti torban darbe jalqabe ammas itti fufee jira. Guyyaa har'aa Israa'el Gaazaa yemmuu xiyyaaraan haleeltu warri palestaayinis rookeetiidhaan israa'el kibbaa haleelaniiru. Lolli cimee itti fufee lubbuu namaatii fi qabeenya irratti badiinsa uumaa jiru kun hawaasa addunyaa yaaddessaa jira. Itti gaafatamaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseef Booreelii akkaataa babal'insi lolichaa dhaabbachuu danda'u irratti miseensota dhimma alaa biyyoottan gamtaa Awurooppaa wajjiniin marii taasisaniiru. Yuunaayitid Isteets gama isheetiin biyyoottan naannoo sana jiran wajjiniin lolicha qabbaneessuudhaaf hojjechaa akka jirtu hangaa'onni biyyattii dubbachaa akka jiran barameera. Waayit Haawusitti itti gaafatamtuun dhimma pireesii Jeen Pisaakii wixata kaleessaa gaazexeessotatti akka himanitti Ameerikaan rakkinichi babal'achaa akka hin deemne waan danda'amu hunda akka gochuu barbaaddu ibsanii kana gochuudhaaf garuu mootummaan Israa'elii fi gareen Hamaasii itti yaaduu akka qabanuu dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naatinaa'uu dheengadda ibsa kennan keessatti amma humni Hamaasii dadhabutti haleellaa hin dhaabnu jechuun isaanii hin yaadatama. Waggaa darbee kaasee sababa dhibee koronaatiin kan ka'e dhaabbatee kan ture namoottan seeraan ala Afrikaa irraa gara Awurooppaatti ceesisuun amma itti fufuun isaa gabaafamaa jira. Yeroo hammaa haalli COVID-19 waan salphachaa dhufeef biyyi Itaaliyaa dhorka hammaan dura daangaa ishee irratti keesse laaffisuu ishee hordofuudhaan warri seeraan ala galaana irra namoottan daddabarsan hojii isaanii itti fufaniiru. Torban kana baqattoonni dhibbaan lakkaa'amanu Liibiyaa irraa ka'anii ittuu gara Itaaliitti deemaa jiranuu odola Laampaaduusaa jedhamu irratti warra galaana irratti lubbuu namaa baraaru harka galaniiru jedhameera. Haala qilleensaa mijataa amma jiruu fi sababa rakkoon koronaa Itaalii keessatti laafaa deemaa jiruun kan ka'e hojiin namoottan seeraan ala daddabarsuu caalaatti itti fufuu akka danda'u himamaa jira. Galaana Meeditiraaniyaan irratti imala hamaa godhamu kanaan lubbuun namoota Afrikaa hedduun akka darbaa ture waan yaadatamudha. Taphni Oloompiikii addunyaa bara kanaa Jaappaan keessatti jalqabamuudhaaf yommuu jiini sadii hafu kanatti waldaan hakimoota Jaappaanii taphichi akka hafu gaafataa jiru jedhameera. Waldaan miseensota kuma ja'a qabu kun xalayaa muummicha ministeeraa Jaappaan Yooshihidii Suugaatiif erga kana keessatti yeroo ammaa dhibeen koronaa akka haaraatti ka'ee waan babal'achaa deemaa jiruu fi taphni Oloompiikii bara kanaa akka hafuudha kan gaafatan. Yeroo ammaa hospitaalli biyyattii waan guutaa jiranii fi haala kana keessatti taphicha gaggeessuun rakkina humnaa ol ta'e waan fiduu danda'uuf muummichi ministeeraa biyyattii waan kana irratti akka koree Oloompiikii addunyaa amansiisan gaafachuun isaanii beekameera. Taphni Oloompiikii bara kanaa adoolessa 23 hamma hagayya 8 bara 2021tti biyya Jaappaan keessatti godhamuudhaaf akka karoorfame waan beekamudha. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma sagantaalee keenyaa hafanii nu wajjiniin tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashimtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Lixaatti itti gaafatamaan waajjira geejjibaa godinichaa obbo Waggaarii Qajeelaa hidhattootaan ajjeefaman jechuun bulchaan godinichaa beeksisan. Bulchaan godina Wallaggaa Lixaa obbo Iliyaas Uummataa namoonni obbo Waggaarii wajjin turan biroon afurillee haleellaa sanbata xiqqaa torban darbe geggeeffame kanaan ajjeefamaniiru jedhanii jiran. Haleellaa kanaan wal qabatee namni qabame jiraachuu baatus namoonni eeruu kennuutti shakkaman shan qabamanii jiru jedhu obbo Iliyaas. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Uummataa hidhattootni isaan abaaboo shanii jedhanii waamanii fi hidhattootni ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman itti gaafatamaa waajjira geejjibaa godinichaa obbo Waaggaarii Qajeelaa ajjeesanii jedhan. Obbo Waaggaariin sanbata xiqqaa torban darbee ajjeefamuu himuun namootni biroo isaan faana turan illee aanaa qondaalaa keessatti ajjeefamaniiru jechuun dubbatu obbo Eliyaas haala itti ajjechaan kun raawwate jedhan illee bulchaan godina wallagga lixaa akkasitti ibsu.
Kun kan ta'e guyyaa sanbatura darbe naannoo sa'aatii lamaatti obbo Waggarii Qajeelaa hoogganaa abbaa taayitaa geejjibaa godina keenyaati. Kanaan dura taa'an adda addaa irratti naanna'anii tasgaggeeraa turan. Akkas irraa ta'ee isaan qondaalatti kan ramadaman marsaa kana qondaala irraatii gara mandii walga'iidhaaf deemaa otoo jiranii qofaa isaanis miti aanaa sanarraaf bulchaa dabalatee itti gaafatamaa paartii dabalatee poolisii bulchiisaa nageenya dabalatee akkuma kana aanaa ollaa kan jiru beekiirraas waluma duukaadha kan imalaa turani walga'ii sana utuu deemaa jiranii karaa irratti konkolaataa ga'eera lubbuun isaanii kan darbe obbo Waggaarii wajjiniin shofeeriin isaanii lubbuun darbeera konkolaachi isaanii konkolaataa isaanii jechuudha kan isaaniin paaspool gochaa turan humni addaa tokkos lubbuun darbeera miliishonni lamas akkasii miidhamaniiru walumaa gala nama shan wareegamaniiru jechuudha.
Dhimma ajjechaa kana kan raawwate qonnaan bulaa miliishaa keenya hojjetaa mootummaa keenya keessaa keenya kan naannoo dabalatee lubbuu baay'ee dabarsaa kan ture hidhatee kan socho'aa jiru humna abaa'oo shanee jedhamu miidhaan kun akka isaan dura ga'e qabatamaatti hin beekama jechuudha.
Obbo Eliyaas hidhattootni ajjechaa raawwatan qabamuuf qabamuu dhabuu isaanii ilaalchisees deebii kennanii jiru.
Gara keessaatti Kanaafis jara kana wajjin walitti dhufeenya qabaachuu danda'u, yeroo kennuu danda'u kan jedhaman garee nama shanii amma haala wanti kun irratti raawwatee qondaalarraa qo'annoo jala oolaniiru. Akkuma kana immoo qaamni kana raawwatee naannoo sanaa miliqe immoo bakka inni jirutti immoo yeruma sana sa'aatii tokko yoo ta'u gootiin humni qaamni nageenyaa gara mana siguurraa gara beekiirraa qondaalarraa humni naannoo sanatti bobba'ee yeroo kana sakatta'amaa jira. Isaan egaa amala ricirolaatiin gocha kana wanta raawwataniif asittiin argamu yeroo dhaqamu iddoo kan biraatti argamu kanaaf opereeshinii cimaan naannoo kanatti gaggeeffamaa jiraachuu isaa nan beeka.
Sirni awwaalchaa obbo Waaggaarii fi namoota biroo raawwatamuu dubbachuun obbo Waaggaarii ilaalchisee waan jedhan qabu bulchaan godina Wallagga Lixaa.
Sirni awwaalcha isaanii hundumtuu raawwateera. Kan iddoo kan biraatti gaggeeffamus gaggeeffameera. Kan achitti awwaalamanis bishaaniis awwaalameera. Sirna awwaalcha obbo Waaggaarii irratti isaanis argameera. Obbo Waaggaariin dhugaa isa dubbachuudhaaf waggaa lama wajjin hojjete keessatti isa duras bulchaa aanaa mana simuu ta'anii hojjetaa akka turan seenaan isaanii ibsaa bulchaa qilxuqaarraa ta'anii hojjetaa akka turan seenaan isaanii ibsaa erga gara godinaa dhufanis immoo yeroon gara kanatti dhufu ittaanaa bulchiisaa nageenyaa turanii hojiin isaanii baay'ee amanamoo baay'ee nama dhugaaf qabsaan ta'uu isaaniitu kan beeku hoogganaa abbaa taayitaa geejjibaa ta'anii olmoos waggaa tokkoo fi hojjetaa turaniiru hojii isaaniitti amanamoo amala isaaniitiinis nama dubbatee nama hin quuqne namarraa baratamu abbaa ijoollee afurii jireenya isaanii fooyyessuudhaafis dippiloomaarraa kaasanii hamma digiriitti amma immoo Wallagga Yuunivarsiitii irraa digrii isaanii lammaffaa fudhachuudhaaf ji'oonni muraasni kan isaan argeeti nama baay'ee amanamuuf kabajamuuf jaallatamoo nama turanii jechuun hin danda'amu.
Obbo Eeliyaas haleellaa itti gaafatamaa waajjira geejjibaa godina Wallagga Lixaa fi namoota biroo irratti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan isaan immoo abaa'oo shanii jedhanii waaman haa komatan malee ajajootni waraanaa ribxeellattoota kanneenii nuti nama nagaa irratti ajjechaa hin raawwannu jechuun haalaa turanii jiru. Dhimma kana irratti obbo Eeliyaas waan jedhan kunoo.
Bifa shiftummaatiinis wanta socho'anii fi namalanii kana ana gaafachuurra uummata dararri irra gahaa jiru gaafachuun isin wayyanatti fakkaata. Maaliif namni maatii isaa keessaa, gosa isaa keessaa, sanyii isaa keessaa, mandara isaa keessaa, ganda isaa keessaa, iddirii isaa keessaa, waldaa isaa keessaa namni fira hin dhabin hin jiru isaaniin jechuudha. Kana duwwaa miti lubbuu duwwaatu hin ta'in hojiileen misoomaa adda addaas akka hin gaggeeffamneef ifuu guddaa ta'ee kan godina kana miidhaa jiru qaamuma kanaadha. Fakkeenya yoo fudhannee aspaaltiin uummanni keenya bara dheeraadhaaf dheebotaa beela'aa ture magaalaa Gullisoo irraa kaasee callee keessa ba'ee Baraaboo Gambeel keessa ba'ee gara Beejiitti kan ba'u. Yeroo dheeraa keessatti immoo hamma Sudaan kibbaatti daandiin ba'u jalqabamee utuu jiru gidduudhaan seenanii qaama dhimma kana raawwatu ogeessa butuun ajjeesuun konkolaataa isaanii gubuun amma seenaa yeroo dhiyoo jechuudha.
Namootaaf dhaabbilee gocha shororkaan farrajaman labsiin farra shororkeessummaa Itoophiyaa waan dubbisuu dhorkuuf hanga gama mootummaan dhimma kana irratti ibsa dabalataa argannutti qaamolee himannaan irratti dhiyaatu bilbilaan gaafannee yaada isaanii keessummeessuu hin dandeenye gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amborraa.
faransaay liqaa sudaan irra jiru kan doolaara biliyoona shanii kan haqxuuf ta'u beeksifte jarmaniinis gamasheen innaa gumiin deggersa dinagdee paaris ce'umsa diimokiraasii kaartuumiif dinagdeen afrikaa weerara vaayirasii koronaa irraa dandammachuu jedhu irratti fuulleffate geggeeffametti gargaarsa kagootu ta'u beeksiftee jirti gabaasaa liisaa biraayant jaalannee dhiyeessa.
mariin sadarkaa olaanaatti guyyaa lamaaf paaris keessatti gaggeeffame hoogganoota biyyootii afrikaa fi bakka bu'oota sadarkaa olaanaa kan dhaabbatoota adda addaa kan gamtaa awurooppaa fi chaayinaatu irratti argame.
la dette que nous avons, dont nous avons hérité, nous les jeunes, n'a pas permis en échange une certaine forme de développement.
qabsooftuun waa'ee mirga dhala namaa kan sudaan naasriin el saalim haasawaa dhageessisteen waa'een sudaan ajandaa gaafa wiixataarra ture sudaanii waggootii dheeraaf bulchaa akka ture omaar albashir aangoorraa ega darbamanii waggaa lama booda biyyattiin rakkoo adda addaa keessa darbuu qabsooftuun sudaan naasriin el saalim haasawaa dhageessisteen hubachiiftee jirti kana keessaa qaala'insi jireenyaa harka dhibba sadii ga'u mi'i adda addaa kan jireenyaaf barbaachisu dhabamuun mudatee jira jette liqaa biyya alaa guddaa ka doolaara biliyoona jaatamaatu sudaan irra ture kana laalchisee pireezidaantiin faransaay maanuweel maakroon ennaa dubbatan.
C'est là aussi une singularité de votre transition et certainement une source d'inspiration pour des pays voisins.
Sudaan ce'umsa gara deemokiraasiitti gochaa jirtu kan nama jajjabeessu jechuun kafaarsan pireezidaantiin Faransaay Maanuweel Maakroon hawaasni addunyaa cina ishee akka dhaabbatu akkasumas sudaan gama diinagdeenis ta'e siyaasaan deeggarsi kan ishee barbaachisu ta'uu ibsan muummichi ministeeraa sudaan abdallaa hamdak akka jedhanitti biyyi isaanii kan qabeenya uumamaan badhaatuu taate gargaarsa barbaadaan jirtu garuu hawaasni addunyaa sudaan keessatti carraawwan investimentii jiran akka gargaaramaniif gaafatan kibxataarraa waa'ee afriikaa ilaaleen mariin gaggeeffame kufaatii diinagdee sababa dhukkuba covid-19 mudatee fi hojii tuuriizmii fi kanneen biroo miidhe irratti dubbate waggootii darban soddoma caalaa keessatti afrikaan yeroo duraaf bara darbe kufaatii diinagdee ishee mudate baankiin addunyaa akka tilmaametti biyyootii afrikaa uffee saharaa gadii keessatti kanneen guyyaatti doolaara lamaa gadi argatanii fi namoonni yeroo duraaf hiyyummaa keessatti kufan tilmaamaan miliyoona soddomii afur ta'uu beeksise. hayyoonni akka jedhanitti dhukkuba covid-19 ardii afrikaa hanqina maallaqaa kan doolaara biliyoona 300 saaxilee jedhu walga'ii kana dura jaarmiyaa maallaqaa addunyaaf daayirektara akka ta'an kiristaaliinaa joorjeeva televiziyoona firaans 24 jedhamuuf akka ibsanitti biyyootii dureeyyiin kan karoorfamee ture doolaara biliyoona 600f biliyoona 50 kan dhaabbati isaanii kuusee qabu afrikaan akka humna qabaattu gargaaruuf oolchaa jedhanii turan.
Uh, we, we do hear a great deal of concern among the advanced economies of this dangerous divergence.
Dinagdee guddatan bifa adda addaatti jijjiiruu, dinagdee guddaa dhiisuu fi biyyoonni galii gadaanaa qaban duubatti hafuun kan ilaaleen yaaddoo cimaa dhaga'aa turre. Kun yaaddoo naamusaa otoo hin taane yaaddoo dinagdee ta'e. sababiinsaas gara kaanitti jijjiiruun kun amantaa dhabarraa madde tasgabbii dhabiinsaa fi carraa dhabuun diinagdee addunyaa carraa akkan arganne taasisee jedhan jaarmiyaan oxfam intarnaashinaal jedhamu afrikaan duubatti hafuu isheerraa yaaddoo qaba garuu sababaan dhiyeessu adda piiter kaamelgeene daayirektera sagantaa afrikaa kan oxfam yoo ta'an afrikaan tajaajila dhukkuba covid-19 ittisuu fi teknoolojii argachuun dhimma ijoof ka jalqabaatii jedhan.
The second thing of course is we are seeing quite a lot of the conditions that the IMF and the World Bank Inni lammaffaan jaarmiyaan maallaqa addunyaa fi baankiin addunyaa liqaa kennuuf haalduree hedduu kaa'an itti fufuun uummata rakkoo keessa jiruuf akkaan jabaa ta'aa deemee jedhan. Walgahii Paaris keessatti gaggeeffame kanarratti hoogganoonni Ruwaandaa, Moozaambiikii fi Masrii kan argaman yoo ta'u kunis Faransaayiin biyyoota Afrikaa kanneen afaan Faransaayii dubbataniin alattis kanneen biroo akka dhaqqabdu carraa kennee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashimtan diisii irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkina jijjiirama haala qilleensaarraa kan ka'e fuuldureen biyya Somaaliyaa yaaddeessaa akka ta'uu malu jaarmiyaan tokkummaa mootummoota akeekkachiisee jira. Gabaasa Saalissaa Shilaayin Jenevaarraa ergite bafaqaaduu dhiyeessa.
Soomaaliyaan biyyoottan haala qilleensaa dhaabbataa hin taaneen rakkinaaf saaxilamaa jiran keessaa ishee tokko akka taate kan ibse gabaasni mootummoota gamtoomanii irraa ba'e kun akka jedhetti. Soomaaliyaan hongeedhaan yookiin gogiinsaan erga hubamaa turtee booda torban lamman darbe rooba cimaadhaan rukutamuun ishee akka lammiileen biyya sanaa hir'ina midhaan nyaataatiif saaxilamanu taasisaa jedheera. Ebila 25 bara 2021 erga caamsaan uumamuunsaa ifatti labsame as bokkaa cimaan yeroo isaa malee turee roobe biqiltuu lafarra jiranu balleessuusaa dhaaba mootummoota gamtoomanii jalatti dhaabbanni qindeessaa dhimmoota namoomaa yookiin oochaa jedhamee beekamu gabaasa dhiyeenya kana dhiyeessa keessatti caqaseera. Dubbiimaan oochaa Jeensi Laayiriik akka dubbatanitti lolaa bokkaa sanaarraa kan ka'e lubbuun namoota 25 bakka adda addaatti darbeera. Namoottan balaa lolaa kanaan magaala Moqaadishoo keessatti kutaa Beenaadir jedhamutti du'an keessaa sagal daa'immani.
The Juba River has burst its banks. Houses have been washed away and livestock have perished.
Lagni jubbaa guutee dambali'e. Manootiinii fi beelladoonni manaa lolaadhaan fudhataman. Karaa kaaba Somaaliyaa lolaa cimaatu ture. Namoonni gammoojjii keessa jiraatan akka of eeggatan akeekkachiifni kennamaafii ture. Bakkeewwan lolaadhaan rukutaman keessa namoonni jiranu balaa deebi'ee dhufu irraa of baraaruudhaaf waan adda addaatiin ittisa lolaa ijaaraa turan. Akka dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa WFP'n jedhetti lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii lamaaf tuqaa torba ta'an hir'ina midhaan nyaataatiif saaxilamaniiru. Kana keessaa miiliyoonii walakkaa kan ta'an beela keessa seenaniiru. Ijoolleewwan umriin isaanii waggaa shanii gadii kuma dhibba sadii ta'an nyaata qaama isaanii gabbisuu dhabuudhaan huqqataniiru. kuma afurtamii saddeet kan ta'an nyaata gahaa waan hin argannee fi dhukkuba adda addaatii fi du'aaf saaxilamaniiru. Akka dubbii himaan qindeessa dhimmoota namoomaa yookiin Oochaa Jeenis La'irik jedhanitti walta'iinsi balaa hongeetii fi balaa rooba cimaa haala biyya sanaa hedduu yaaddessaa taasisaa jira.
Both climate shocks cause displacement, jeopardize access to safe water, increase waterborne diseases and impact people's livelihoods.
Haalli qilleensaa lammanuu roobaa fi hongeen akka namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an godheera. Qusannaa bishaanii rakkisaa taasiseera. Dhukkuboota bishaan qulqulluu ta'anirraa nama qabanii babal'isuudhaan jireenya namootaa tuqeera. Yommuu barbaachisummaan gargaarsa namoomaa dabalee jiru kanatti gargaarsi bara 2021tti in argama jedhamee tilmaamame isa waggoottan jahan darbe wajjiniin wal bira qabame yoo ilaalame kan baay'ee nama yaaddessuudha. Bara kana karoorri gargaarsa namoomaa Somaaliyaa Somaaliyaa Humanitarian Response Plan namoottan miiliyoonii afur ta'an gargaaruudhaaf doolaara biliyoonii tokko barbaada. Amma ammaatti garuu kan karoorfame sana keessaa harka kudha sagali qofatu argamuu danda'e. Dhaabni qindeessaa dhimmoota namoomaa Oochaanii fi gargaartonni isaa maallaqa muraasa ramadaniin namoottan caamsaadhaan miidhamanii. kuma dhibba sadii fi kuma shantamii sadii gargaarsaan qaqqabuu danda'aniiru jedhu dubbi himaa dhaabichaa. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jala jiru sagantaan midhaan nyaataa yookaan WFP'n namoottan lolaadhaan miidhamanii magaalaa Jawahaar jedhamu keessa jiraatan kuma digdamaa fi midhaan nyaataa gargaaruunsaa gabaasa kana keessatti himameera.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallee kanaan sagantaa ofiitti ceena. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataan hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin